radio ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika isamiraniye Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu Rwanda turi kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika abadukurikirana kuri interineti turi kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na oriyani itangisha akabaramutsa abaha ikaze ku makuru yo kuri ino saha u rwanda ruvuga ko mu myaka itanu iri imbere abanyororo bashika ku bihumbi bine bagirijwe icaha ca jenoside nibo bazoba basigaye mu bunyororo abantu kugeza ubu bafungwa kubera icyaha cya jenoside ntabwo ari umubare munini nk'uko byari bimeze mbere tugiye kubara kugeza ubu ngubu abantu benshi basigayemo ni aba hejuru makumyabiri makumyabiri na ubwo rero numva nko mu myaka itanu iri imbere umubare munini uzaba umaze gutanga uyu ni daniel rafiki kabanguka umuvugizi w'ubunyororo mu rwanda afurika y'epfo ntizova muri sentare mpanabyaha icc perezida cyril ramaphosa yakosoye ibyo yari yatangaje ejo ku wa kabiri perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden uyu munsi arakira muri maison blanche umugenzi wiwe wa korea y'epfo yon suk yel ayo makuru n'ayandi turayagaruka ko mu kanya mbere mugume hafi y'amaradiyo yanyu perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden uyu munsi wa kabiri muri maison blanche yakiriye umugenzi we wa korea y'epfo yun suk yol barashira umukono ku itangazo ku itangazo ry'i washington riteganya ingamba nsha ingamba shasha zo gufatanya mu rwego rw'umutekano thomas kamirindi ari kumwe natwe aratubwira ibindi
leta zunze ubumwe za amerika na korea y'epfo bafitanye amasezerano ya gisirikare guhera mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatatu uruzinduko rwa perezida yeol ruzamara iminsi itandatu ruri mu rwego rwo kwizihiza isabukuru y'imyaka mirongo irindwi aya masezerano amaze akaba rero agiye gushimangirwa kurushaho n'itangazo ry'i washington iri tangazo riteganya ko leta zunze ubumwe za amerika izajya yohereza kenshi gusura korea y'epfo ibyoganyanja bifite misile zirasa kure cyane kandi zitwaye n'intwaro za nukireyeri riteganya kandi kuvugurura uburyo ingabo z'ibihugu byombi zikorana imyitozo no kuyongera kurushaho izi ngamba zose zigamije guhumuriza korea y'epfo ihorana impungenge za korea ya ruguru n'ibitwaro byayo bya kirimbuzi ariko si ubwa mbere leta zunze ubumwe za amerika iteganyije kujya yohereza intwaro za kirimbuzi muri korea y'epfo mu gihe cy'intambara y'ubutita ibyoganyanja bya amerika bifite bene izo ntwaro byasuraga korea y'epfo kenshi kugera ku nshuro eshatu mu kwezi amerika kandi yari ifite n'izindi ntwaro za kirimbuzi zihoraho ku butaka bwa korea y'epfo zose yazikuyeyo guhera mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe urakoze thomas turacari kumwe afurika y'epfo ntizova muri sentare mpanabyaha mpuzamakungu perezida cyril ramaphosa yakosoye ibyo yari yatangaje ejo ku wa kabiri thomas ejo ku wa kabiri nyine perezida ramaphosa yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru noneho ati ishyaka anc riri ku butegetsi ryafashe umwanzuro ko afurika y'epfo ikwiye kuva muri cpi uyu munsi ibiro bye byasohoye itangazo rivuga ngo habayeho kwibeshya muri icyo kiganiro n'abanyamakuru bisobanuke neza ko afurika y'epfo ikiri muri urwo rukiko mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu nabwo afurika y'epfo yafashe icyemezo cyo kuva muri cpi ariko urukiko rw'ikirenga rwayo ruburizamo iki cyemezo ruvuga ko cyaba kinyuranyije n'itegeko nshinga ry'igihugu ishyaka anc ryakoze impaka nshya zo kuva cyangwa kuguma muri CPI mu nama yaryo yabaye mu mpera z'icyumweru gishize zatewe n'ikibazo cyo kumenya niba afurika y'epfo igomba guta muri yombi perezida w'uburusiya vladimir putin aramutse agiyeyo mu kwezi kwa gatatu gushize murabyibuka ko CPI yashyize impapuro zo guta muri yombi yashyizeho impapuro zo guta muri yombi perezida Putin imukekaho ibyaha by'intambara muri Ukraine kandi mu kwezi kwa munani gutaha perezida Putin agomba kujya muri Afurika y'Epfo mu nama y'ibihugu bitanu biri hafi cyane kugera mu bukire bigize icyitwa BRICS mu magambo magufi yo mu cyongereza ni ukuvuga Brazil uburusiya ubuhinde ubushinwa na Afurika y'Epfo ku kibazo cyo kuba Afurika y'Epfo yafata Putina Ramaphosa yaravuze ejo ngo birimo birigwa ngibyo Oriana urakoze cyane thomas kamirindi ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi turagushimiye muri ko mubandanye kumviza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse site yacu ya internet ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com aho mushobora kuronka amakuru arambuye tuje rero mu karere k'ibiyaga binini bya afurika Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda urwego rushinzwe amabohero mu Rwanda rutangaza ko mu myaka itanu iri imbere abanyororo bagera ku bihumbi bine bagirijwe icyaha cya jenoside niyo bazoba basigaye muri ubwo busho mu Rwanda muri ubwo bunyororo mu Rwanda nako ni ukuvuga mu myaka mirongo itatu n'ine ihonyabwoko ribaye mu Rwanda ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi imibare itangazwa n'urwego rushinzwe amagereza mu rwanda igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri habarurwaga abagororwa ibihumbi ijana na mirongo itatu bari bafungiye icyaha cya jenoside bwana daniel kabanguka rafiki uvugira uru rwego yabwira ijwi rya amerika ko kuri ubu mu magereza yose yo mu rwanda hasigayemo abagera ku bihumbi makumyabiri abo ni abahamijwe icyaha cya jenoside benshi muri aba bazaba bashoje ibihano byabo mu myaka itanu iri imbere abantu kugeza ubu bafungwa kubera icyaha cya jenoside ntabwo ari umubare munini nk'uko byari bimeze mbere tugiye kubara kugeza ubu ngubu abantu benshi basigayemo ni abahejuru makumyabiri makumyabiri na ubu rero numva nko mu myaka itanu iri imbere umubare munini uzaba umaze gutamba urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa rutangaza ko iri gabanuka ahanini ryaturutse ku mbabazi zatanzwe n'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ndetse n'ishyirwaho ry'inkiko gacaca mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani ryoroheje ibihano ku birezi bakemera icyaha bagasaba imbabazi bwana barekeriyo paul utuye mu murenge wa mayange mu karere ka bugesera mu ntara y'iburasirazuba yabwiye ijwi rya mbere akamaro gusaba imbabazi byamugizeho by'ukuri cyabanje kutugora kubyumva ukuntu uzagenda usaba imbabazi kubera ko ubwa mbere kubyakira nawe ntabwo byabaga byoroshye ariko wagenda ubwa kabiri akaba yakwakira mugenzi we ntawangana bose evariste nawe utuye mu murenge wa mayange mu karere ka bugesera asobanura ko kuba yararekuwe byatewe no kwemera icyaha agasaba imbabazi agakatirwa imyaka cumi n'itanu uwo nari narakoreye icyaha ari abantu b'abaturanyi ntabwo namwishishaga wenda ngo mbe namugiraho ubwoba aba bamaze imyaka mirongo itatu ntabwo baba barireze bakigera muri gereza akaba arangije imyaka y'agataha atarigeze yirega akavuga ati nge ndasohotse ntabwo nigeze nirega ntashye kubwo ndangije igihano cyanjye muri we aba ari mu bwigunge mbese bwo kuba yahura n'umuntu ngo yumva amwisanzuye kugeza ubu urwego rushinzwe amagereza mu rwanda rugaragaza ko kuba abakoze ibyaha bya jenoside barireze bakemera icyaha bikabaviramo gufungurwa ari benshi byagize ingaruka nziza mu kugabanya ingengo y'imari yabagendagaho gusa tumubajije ingengo mbumbe ya gereza uko ingana n'icyagabanutse ntiyifuje gutangaza amafaranga agenda kuri aba bagororwa mu buzima bwabo bwa buri munsi ariko yasobanuye ko ari menshi kuko ufunzwe wese agaburirwa buri munsi akishyurirwa ubwishingizi mu kwivuza ndetse akishyurirwa amazi n'umuriro akoresha n'imyambaro madamu mukabakunda anastasiya mugabo we ntawangwa na bose evariste yafunzwe imyaka cumi n'itanu twashakanye icyenda n'umunani mu kwezi kwa kabiri biba ngombwa rero ko mu kwa munani ku itariki enye bamufunga ariko nyine nabyumvise nyine ngo muri koma kubera ko nawe mfite n'inda y'amezi ngaho atatu ubuzima burandya nyine ariko ndihangana ndavuga ngo nta kundi byagenda gerageza ngomba kucyitwaramo neza naravunikaga nabitekerezagaho n'ubuzima nyine bw'umuntu w'umugeni ubonanye n'umugabo agahita agenda byarambabaje cyane ariko nishyiramo icyizere ko ngomba kuhaba bamwe mu bacitse ku icumu bagaragaza ko kongera kubana n'abari barahamwe n'icyaha cya jenoside bakarekurwa teza imbere umuryango nyarwanda uyu ni nyandwi inosa wo mu murenge wa mayange mu karere ka bugesera tubana neza kuko iyo ngize ikibazo yenda cy'uburwayi ndamubwira ntihuye n'ikibazo akanjyana kwa muganga reka nguhe nk'urugero rwa hafi hari umugabo twari duturanye imbere ya jenoside mu mudugudu yagiye mu bitero bitandukanye uwo nguwo turahura tugasangira njyiwe aka icyo nsanze nka kijya nawe yaza mu rugo yaba asanze ari cyo turi kurya ugasangira nta kibazo umuvugizi w'urwego rushinzwe amagereza mu rwanda asobanura ko nubwo igice kinini cy'abari bafungiye jenoside cyamaze gufungurwa ko muri gereza zo mu rwanda kigaragaramo abandi bakora ibyaha bagera ku bihumbi mirongo inani na birindwi biganjemo abakoze ibyaha by'urugomo gukubita no gukomeretsa kunywa ibiyobyabwenge ndetse n'ibyaha byo gufata ku ngufu raporo zinyuranye z'imiryango itari iya leta ndetse na komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu yasohotse mu mpera z'umwaka ushize igaragaza ko mu magereza yo mu rwanda hagaragaramo ikibazo cy'ubucucike buri ku kigero cy'ijana na makumyabiri n'icyenda n'ibice icyenda ku ijana bungana n'abafungwa ibihumbi cumi n'umunani magana atatu mirongo irindwi na babiri bafunzwe batarateganyirijwe aho bafungirwa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu isaba leta y'u rwanda gukemura iki kibazo cy'ubucucike yifashishije inama yayigejejeho izo zirimo gufungura abafunzwe by'agateganyo gukurikirana abantu badafunzwe guhanisha ibihano bifite inyungu rusange akamaro bitarimo gufungwa gusa igihe dutangaza iyi nkuru mu rwanda hatangijwe ibikorwa binyuranye bigamije kugabanya abafunzwe harimo icy'ubuhuza abantu bakarangiza imanza zabo bitabaye ngombwa ko bajyanwa mu nkiko inzego z'ubutabera zigaragaza ko guhuza abantu bakarangiza imanza zabo bataburanye bizatuma abacamanza bita ku manza nshinjabyaha ziburanishwe byihuse hagabanuka umubare w'abafungwa by'agateganyo bakamara igihe kirekire bataraburana gusa ubu buryo bwose nta mpinduka zigaragara bwari bwatanga ko mu magereza yo mu rwanda hakigaragara ubucucike asumita kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumita kuri iyo nkuru tuve mu rwanda tuje mu burundi ku munsi w'ejo itariki mirongo irindwi na zitanu z'ukwezi kwa kane amakungu yarahimbaje umunsi wahariwe kurwanya indwara ya malariya mu burundi iyo ndwara iri mu zifata abantu benshi kandi ikabahitana ababyeyi bibungenze bo irabakarira cyane mugenzi wacu uh, Thierry Ndayishimiye ni inkuru y'ijwi ry'amerika yegeranyijwe n'abanywanyi bayo mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye ayidusomera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ishyirahamwe gishinze ineza y'abana unicef ryaharuye abantu bagera ku miliyoni indwi n'ibihumbi amajana abiri na mirongo icyenda na batatu n'amajana atatu na cumi na batandatu bivuje indwara ya malariya mu burundi ibyo biharuro byerekana ko ugereranije n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe malariya yiyongereye ibice cumi n'icyenda ku ijana uburundi buri mu bihugu mirongo ibiri bya mbere ku isi bibangamiwe na malariya kandi yica abantu benshi ibyo bimeze uko mu gihe uko umwaka utashe hatangwa imisegetera yo gukinga imibu kugira ntiyinjire mu misegetera mu gihe abantu baba baryamye ku mugwa mukuru wa makamba twabajije bamwe mu bahaba ukugene umusegetera bawukoresha umusegetera barawubamba neza ukabona ko wubanze neza imperampera yaho uryama hama ukawusobeka munsi y'imatera canke y'ivyo usasa hanyuma uvuyeyo naho nyene ugasiga uwugobetse kugira ngo imibu ntiyinjire dufate mu cumba urufa tukawumanika hirya ku mpande zine akagozi hirya kandi hirya no haruguru no hepfo utugozi tune ukawugorora nyene ukamanura hama umanuka ku gitanda ata hantu imibu ishobora kwinjirira karako wawumanitse neza ariko uriko uraca mu mihana yaho imakamba urasanga umusegetera bawukoresheje ibindi hari abawukoresha mu kuzitira imirima abandi bakawubakisha imigina mu gihe cy'iswa bamwe mu banyamakamba barawubakisha inzu z'inkoko hari n'abandi iyo hageze kwimbura ibiharage aribo babitekeramwo kugira ngo ibimenetse ntibikorokere hasi mu kiyaya cimbo haravugwa abawurobesha muri tanganyika mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri haratanzwe imisegetera igera ku miliyoni zitandatu n'amajana atandatu na cumi n'umwe mu burundi ariko ntikibuza ko abantu baguma bandura malariya mu migwi ikarigwa n'indwara ya malariya kandi ikagira ingaruka mbi harimwo uw'abakenyezi bibungenze ku ibyariro ry'imakamba muri aya mezi atatu atangura umwaka bakiriye abakenyezi mirongo itandatu n'umwe bagwaye malariya mbere barabajyamika muri iryo byariro kugira ngo babakurikirane neza muri abo bagore mirongo itandatu n'umwe abagera kuri cumi na batanu imbanye zabo zarakorotse biturutse kuri iyo ndwara nitereka josephine twamusanze umusego muri iryo byariro ni ubugira kabiri afatwa na malariya kandi yibungenze imibu yamuteye malariya ntiyamuririye mu gitanda kuko arifuka umusegetera ndibaza ko yandiye ndi nko mu ndimo gukora cyangwa ndi mu gikoni cyangwa ndi hanze mugenzi we bari kumwe aho mu ibyariro ry'imakamba araza aho iyo mibu yinyegeza akarore dufate nko gukura amashyamba impande y'inzu cyangwa ibintu kuza umuntu arabivurira bigiye butegamo amazi aryamye mu bitaro araremye ko yaba we yaba umwana ari mu nda atankurikiza izi zo mubako kubera namaze gushika ku bitaro ndibaza ko atabwoba ngira mugabo nkiri muhira nari mfise ubwoba niyo saba Nestori umwakirizi kuri iryo byariro ati nubwo abakenyezi bibungenze bafatwa na malariya ibitaro biba byagerageje kubakingira iyo baje gupimisha imbanyi aho usanga rero bafite malariya ko hari ibipimo dushobora kubatuma haba n'igipimo cya malariya gisigara hanyuma dusanze rero agakomeye ata malariya arwaye hariho imiti batanga kugira ngo bakingire malariya bakingire umubyeyi n'umwana turabaha musike kugira ngo azokwikingire mu miryango yabo tukaba tukababona fasidara so fasidara ni ukuvuga uko aje cyangwa fasidara kugira ngo zikinge iyo malariya ariko rero hari ababyeyi baja gupimisha imbanyi batebye bigatuma bataronka ibyo bibafasha kwikingira malariya uwo mwakirizi niyo saba Nestori asaba ababyeyi gupimisha imbanyi kare kugira ngo bahabwe ubwo bufasha aranibutsa ingaruka z'indwara ya malariya ku mubyeyi yibungenze mu bisanzwe igihe arwaye malariya nko ku muvyeyi kenshi urasanga akunda gukama amaraso iyo akamye amaraso rero bica bigira inkurikizi ku mwana ugasanga kiravyaye umwana w'ibiro bike cyangwa ugasanga umwana mbere inda yavuyeyo n'igihe aramutse avutse nyina yarwaye malariya aho usanga n'uwo mwana nyine arwaye malariya kubera nyina aba yayimwanduje akiri mu nda ugasanga umwana yakivutse afise malariya kugira ngo abajejwe amagara y'ababyeyi bashobore gukurikirana ko misegeteri itangwa ikoreshwa igikorwa yagenewe barashizeho abaremesha kiyago bakorera mu kibano uburundi bwahimbaje uwo munsi ku civugo kigira kiti twisunge ubuhinga bugezweho turandurane n'imizi indwara ya malariya
arakoze mugenzi wacu Thierry dusomeye iyo nkuru radiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mutwumvira mu burundi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika abadukurikira kuri internet aderesi yacu ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com murashobora no kudukurikirana kuri instagram na facebook aderesi ni voa radiyo yacu ibiganiro byacu birabandanya ubu naho n'umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima twateguriwe na mugenzi wacu Eugene Mukankusi akaba ari we agiye kudushikiriza igituntu ni indwara iterwa na bagiteri yibasira ibihaha iyi ndwara ishobora kandi kugira ingaruka ku zindi ngingo z'umubiri nk'impyiko urutirigongo ndetse n'ubwonko indwara y'igituntu yandura binyuze mu mwuka inzobere mu buvuzi zivuga ko ari imwe mu zihitana abantu benshi ku isi abantu bagera hafi kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu bapfa bazize igituntu buri mwaka nk'uko bitangazwa n'ishami rya oni ryita ku buzima OMS OMS ivuga ko impfu zituruka ku ndwara y'igituntu muri Afurika zagabanutseho makumyabiri na gatandatu ku ijana hagati y'umwaka bibiri na cumi na gatanu n'uwa makumyabiri na rimwe cyakora haracyari zimwe mu mbogamizi zikomeye zirimo uburyo buke bwo kugera kuri serivisi z'ubuvuzi ibikorwa remezo by'ubuvuzi bitaboneye hamwe n'ubuvuzi bukiri ku rwego rwo hasi
igihugu cya kameruni kimaze kugira umubare munini w'abarwayi basanga mu gituntu mu bitaro byacyo nubwo na n'ubu iyi ndwara igisuzumwa inshuro nkeya
hagendewe ku bigereranyo bya OMS buri mwaka twakabaye tubona abantu bagera ku bihumbi mirongo ine na birindwi banduye igituntu ubwoko bwose buhurijwe hamwe nyamara buri mwaka tubona ababarirwa mu bihumbi makumyabiri na bitanu ngende nko ku mibare y'umwaka wa bibiri na makumyabiri n'ibiri twabonye abagera ku bihumbi makumyabiri na bitanu na magana abiri mirongo inani na batandatu barwaye igituntu ubwoko bwose bwacyo buhurijwe hamwe
ubuvuzi bw'ibanze bw'indwara y'igituntu bumara amezi atandatu ku gituntu kitari cy'igikatu ariko bishobora gufata amezi icyenda cyangwa arenga ku gituntu gikomeye
mu barwayi twakurikiranaga mu w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe batanu ku ijana ntitwari tukibabona kugeza ubwo igihe cyabo cyo gufata imiti cyarangiye bafashe imiti amezi abiri gusa ni ikibazo gisaba gukurikiranwa birenzeho n'abashinzwe ubuvuzi
ni muri abo barwayi badakurikiza gahunda yo gufata imiti dusangamo abarwaye igituntu cy'igikatu bagenzi banjye bakorana n'abaturage aho batuye barahuguwe neza bihagije ku bijyanye no gupima ndetse no kureba niba abarwayi bakemerewe gufata imiti y'igituntu cyoroheje ibitari ibyo bisaba ko babashyira kuri gahunda y'imiti ikomeye ariyo yo kuvura igituntu cy'igikatu imara amezi agera ku icyenda yewe na cumi na kumwe kameruni nayo ntiyasigaye mu kugira imibare y'abarwayi b'igituntu kigomeka ku miti ariko kandi muri iki gihugu naho imibare y'abasuzumwa iracyari ku rugero ruto selon les estimations de l'oms qui nous attend chaque année avec 350 cas environ en 2022 hagendewe ku bigereranyo bya OMS byo mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri bari badutegerejeho kugira abarwayi magana atatu na mirongo itanu b'igituntu cy'igikatu ariko twabashije gusuzuma ijana na mirongo irindwi na bane gusa kandi ikibabaje muri abo barwayi basanganywe igituntu cy'igikatu harimo abanze gushyirwa ku miti ibituma kuri abo ijana na mirongo irindwi na bane tugira icyuho cya makumyabiri na rimwe ku ijana by'abarwayi batitabira gufata imiti abo bagumye mu giturage aho bakomeje kwanduza abandi hamwe n'ibyo rero turi mu byago byinshi
ariko kuva mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe hari gahunda ikurikizwa mu bitaro ku barwayi b'igituntu cy'igikatu
duhamagarirwa gukurikirana abarwayi mu gihe kingana n'amezi ane bari mu bitaro muri cya gihe gikomeye cy'ubuvuzi kugira ngo bakurikize neza gahunda yo gufata imiti muri ayo mezi ane umurwayi anywa imiti ahagarikiwe n'umuganga nyuma y'icyo gihe cy'amezi ane cy'ubuvuzi bwihutirwa asabwa noneho kujya afatira imiti ku kigo nderabuzima kiri hafi yiwe mu mezi atanu ya nyuma asigaye imiti n'ubundi anywerayo ibifashijwemo n'abaterankunga n'abafatanyabikorwa bayo leta yashyizeho uburyo bwo kuvura igituntu ku buntu le traitement de la tuberculose au Cameroun de nos jours comme je vous l'ai dit tantôt est un traitement qui est déjà accessible à travers tout le territoire national dans nos 327 centres de diagnostic et de traitement ubuvuzi bw'igituntu muri kameruni ni ubuvuzi buboneka mu gihugu hose mu bigo ibihumbi magana atatu na makumyabiri na birindwi bisuzuma bikanatanga ubuvuzi ni gahunda y'ubuvuzi imara amezi atandatu ku barwaye igituntu cyoroheje harimo icyiciro cy'amezi abiri ya mbere cy'ubuvuzi bwihutirwa n'icy'andi mezi ane yo kubakurikirana bisanzwe gahunda y'igihugu y'ingamba zo kurwanya indwara y'igituntu iteganya irandurwa ry'iyi ndwara muri kameruni bitarenze mu bihumbi bibiri na mirongo itatu na gatanu
ibihugu bya afurika biryamiye amajanja ku byerekeranye n'icyorezo cya virusi ya marburg nibura abantu icyenda bimaze kwemezwa ko banduye iyi virusi muri gineya ekwatoriyale muri iki gihugu kandi hari abandi bantu makumyabiri bikekwa ko banduye kuva iyi ndwara yica cyane yadutse mu kwezi kwa kabiri nk'uko bitangazwa n'ishami rya onu ryita ku buzima
that is really the majority of the africans um, having challenges with access to quality ibyo ni ukuri ko abenshi mu banyafurika bagowe no kubona serivisi ziboneye z'ubuvuzi uruhare rwacu nk'ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya no gukumira ibyorezo ruri mu buryo butatu ku muntu nk'uwo uri ku mugabane wa afurika ubwa mbere ni ukubarinda bivuze ko dushaka gukumira indwara ntizigere mu baturage kandi ibyo tubikora dufatanya n'abaturage tubaha amakuru ya nyayo bakoresha bagendeye ku mimerere barimo n'imico yabo bakirinda indwara ubwa kabiri ni ugukora ibishoboka mu gihe indwara yadutse tukabasha kuyimenya vuba hakiri kare ubwo tukaba tugabanyije ibyago by'uko yakwirakwira mu bandi bantu ivuye kuwo yagaragayeho mbere muri ubu buryo tuba turinze umuryango mugari ingaruka z'icyorezo cyangwa akaga indwara zajyaga kuwutera ubwa gatatu ni uko dukorana na za leta mu kwegereza abaturage gahunda z'ubuvuzi uyu ni umurimo urenga inshingano z'ikigo afurika cdc n'uruhare rwacu mu guharanira ko za leta zigira ubushobozi bwo kumva no kwakira gahunda yo kwagura gahunda y'ubuvuzi ku buryo buri wese abasha kubona serivisi nziza z'ubuvuzi niba umuntu agiye ku ivuriro hakiri kare nubwo haba ari kure abasha kuvurwa neza vuba akabasha gukira mu buryo bwiza kandi bikaba byanakorerwa ku ivuriro ryo ku rwego rw'ibanze niba ategereje ko indwara ibanza kumuzahaza ibyo bisobanuye ko azakenera kugera kure ashaka abaganga b'inzobere
indwara ya marburg ni indwara iterwa na virusi itera guhinda umuriro no kuva amaraso kandi ishobora kwica ku rugero rwa mirongo ine n'umunani ku ijana tanzania nayo yatangaje ubwandu bwa mbere bw'iyi ndwara yica iterwa na virusi nyuma y'aho abantu umunani bagaragayeho ibimenyetso birimo umuriro kuruka kuva amaraso no guhagarara kw'impyiko batanu muri abo barwayi umunani barapfuye kandi hari abantu ijana na mirongo itandatu n'umwe bashobora kuba barahuye n'abanduye ubu barimo gukurikiranirwa hafi nk'uko bitangazwa na OMS Uganda yategetse abashinzwe ubuzima gushyiraho gahunda y'isuzuma ry'iyo ndwara ku mupaka uyihuza na Tanzania nyuma y'aho icyo gihugu kigaragayemo iki cyorezo ibindi bihugu nka Kenya na Kameruni nabyo biryamiye amajanja kugeza ubu nta rukingo cyangwa umuti uvura Marburg byari byemezwa inzobere mu buvuzi zikavuga ko kwita ku wanduye hakiri kare byongera amahirwe yo kurokoka ni ubuhe buvumbuzi bushya bwafasha kwigeza imbere urushinge rw'isaha mu rugamba rwo guhashya igituntu ese ni izihe mbogamizi abana banduye indwara y'igituntu bahura nazo aha muganga simo leoni umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango elizabeth gracer pediatric aids foundation muri kameruni aradusangiza bumwe mu bumenyi
afurika ni umwe mu migabane igirwaho ingaruka cyane kubera ko ahanini ibihugu byayo bikennye n'ibifite amikoro aringanye bigirwaho ingaruka n'igituntu kandi imwe mu mpamvu zibitera ni uko habayeho kuvuka k'ubwoko bushya bw'igituntu bwivumbura ku miti rero nubwo imiti yagiye ikorwa kandi ikavura neza igituntu ikibabaje ubu bwoko bushya bw'igituntu kivumbura ku miti nabwo bukomeza kugaragara igituntu cy'igikatu kivumbura ku miti kivuga kubera ko abantu batubahirije uko bikwiye gahunda yo gufata imiti rero kubera kwikura ku miti ukongera wenda ukayisubiraho ugahabwa ubwoko bwa kabiri bw'umuti nawo ukazongera ukawuhagarika ibi byabaye ukwihagararaho kw'igituntu imbere y'imiti kandi rero ikibabaje ni uko umuntu ashobora kwanduza mugenzi we ubwoko bw'igituntu bwivumbura ku miti ubwo hakaba havutse ubwandu bushya abaturage bagomba gukangurirwa ko igituntu ari indwara ivurwa igakira kandi ishobora no kwirindwa rero ibyo bagomba kubimenya hanyuma kandi mu gihe mu muryango umuntu ayirwaye bikaba ari ingenzi ko yitabwaho umuryango wose ugomba gupimwa kubera ko bishoboka ko n'abandi baba baranduye imwe mu mbogamizi zikomeye mu kuvura no mu kurandura igituntu ni ukubona umuntu wanyuma wayanduye
umunyakenyakazi diane ayo yagowe cyane no kubona ahantu hatekanye mu murwa mukuru ho kujyana umukobwa we ufite uburwayi bw'imikorere y'ubwonko bituma afata icyemezo cyo kwifungurira he bwite iyi resitora yitwa ayirazi nero sawuru kafe ntiyakira gusa abafite uburwayi bw'imikorere y'ubwonko nka otisime ahubwo inabaha akazi ikanabahugura igahugura abaturage ku bijyanye na bene izi ndwara
Natasha Mwangi y'imyaka cumi n'umunani y'amavuko yari amaze igihe ashaka akazi akabona hano mu kwezi gushize Natasha wavukanye indwara yo kudakora ku gice kimwe cy'ubwonko yakira abakiriya kuri resitora itanga akazi ku bantu bafite indwara z'imikorere y'ubwonko
ndishimye kandi ndananezerewe murakoze
iyi resitora niyo ya mbere ikora muri ubu buryo muri kenya nyirayo diana ayo avuga ko yayitiriye umukobwa w'imyaka itanu ayira wavukanye uburwayi bw'imikorere y'ubwonko
ngenda mbona ababyeyi banyegera bakambaza ngo ese umwana wanjye yaza akagukorera kabone n'iyo utamuhemba icyo ngamije ni ukubaha ubushobozi ku buryo abantu bose atari Diana gusa babasha kubakira abagana iyi resitora banigishwa ku bijyanye n'indwara zibasira imikorere y'ubwonko n'uburyo babasha kuganira n'abazirwaye no mu buryo bw'ubuhanyi ubona umuntu ukamwubahera uko ari utarebye ku burwayi yaba afite cyangwa se ikindi kintu afite yaba atandukaniyeho nawe n'ibyo twari tubafitiye muri iki kiganiro bungabunga ubuzima cya none ku yandi makuru y'ubuzima inama zabafasha kumererwa neza ndetse n'ibiheruka kuvumburwa mu rwego rw'ubuvuzi mube hafi y'ijwi rya amerika ku rubuga rwa interineti ni wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwadukurikira no kuri twita na fesibuke ndetse na yutube aderese ni vewa radiyo yacu naho ubutaha rero mukomeza kugubwa neza kandi muharanira ko umunsi wanyu uwo ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze
aho niho turangirije amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri ino saha turabashimiye mwese mwabiteze amatwi nashimiye Jeffrey Mutagoma yafashije mu buhinga bw'ibyuma bari muri kumwe na Oriane Itangishaka